e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso okay lutendo ba ba gaufi le wena ba ba go tlwaetseng ba go bitsa mang ba go bitsa lu lutendo tendo ba go bitsa mang ba mpitsa lutendo lutendo okay lutendo o oh, okay ga ga gona mo ba le khutsafatsa mo teng <laughs> ai ke lutendo serumo <laughs> okay lutendo serumula re tlotlele tlhe gore o ngwana ko kae o goletse ko kae nna ke ngwannyana wa movenda ke thavenda kelele ke goletse ana ko provinceng ya lempopo mm mm-hmm. luthendo ke motho o na leng bogwele o ka re tlhalosetsa ke mofuta o feng wa bogwele le gore a o tlholegile ka bone kgotsa ke kotsi kgotsa bolwetse mm, seemo sa bogwele bano ke gideon barre syndrome ba re ke g b s ka bokhutswane o ya ka ba ntlhalosetseng ka ona bo tsena ba le ka flu ba affecta spinal cord o ka iphitlhela nako e nngwe o le icu if a ba bo thola ka pela mm-hmm. so ke ke condition e le goreng e hantši ba e bona llata a se mm-hmm. condition e le goreng ba ka no e bona ka pela o tshwana le le ka mokgwanna ba ba bo kry-ileng ka ona ba bo kry-ile setse le nnata mm, mm-hmm. mo go wena ba di kry-ile o setse o le dingwaga tse kae mm, be ke na le twenty five mm, mm-hmm. o no na le 25 o setse o le kgarejana o setse o tsweletse pele ka botshelo ba gago re tlhalose go re re re tsele loeto la gago fela journey ya go itse gore o na le o na le seemo se le gore go tlile jang gore o se amogele e ke bone bothata haholo especially ke le monyane ke sana le ke sana le ditoro tse dintsi tse di nyako di fitlhelelang ke na le ke sa le monyane ke na le twenty five ke ne thomo o lwala e fitlha ka sepetlele ya boreng a ke kgone selo a na ntse ke kgonang a kgone tsoa ke mo ba ba rana di-test ba kerere e reng ba kerele re a ba bone selo then ba tšhentšhitsana di-doctor go fitlhela ba kgona go bona goreng ke na le bolwetse bo ba re ke dileng barre e syndrome mara bo le bothata haholo re ke amogele mara ka lebaka la re family e be e le ona polase ka mogare ke batho ba tsena kereke ba o rapela haholo so ke bona ba ile bang dira gore ke amogele mm, ke amogaka mm, mm. ka pela le gore o sana le bophelo as long as ke sa kgone o hema ke sa kgone o bona gore wa re bophelo bo sa le gona re re first tshwantsho fela sa mofuta o sa sa seemo se o tsamaya ka wheelchair kgotsa go na le um bontlha bongwe jwa mmele wa gago jo bo sa direng re fe se tshwantsho fela gore ke seemo se se ntseng jang sa bogole e bolwetse bo bo thoma be ke berekisa wheelchair before ene ka tla ka berekisa working frame gona no le sa itashi ke tsamaya ka tsone o o o o ntsinyana ka di-crutches Mm-hmm. he wena re mo kgweding ya lerato wena luthendo <laughs> yaanong nna ke batla re tsene mo kgang e ya lorato eo o nyetse o na le bana ba le bararo re tlotlele o re tlhalosetse gore o kopane le molekane wa gago o setse o golafetse kgotsa pele ga o ka golafana pele ga o ka na le seemo se sa bogwele okay eh story sa ka se a tshisa a nyane mara se monate motho ke nyalaneng le ena ke tlhakane le ena before condition ya ka mara be le tšhomi so o nkry-ile ke na le ngwana o moiwane ngwana o moiwane ke mo kry-ile before then nna le ena ra ba ra thakana ke seke ke na le bogole baka a nrata ka bona ra ba le bana ba babedi a ja bogole baka so nna le ena re thakane ra nyalana ke ntse ke holofetse kana mogong le bana ba babedi ba ba bangwe ba ba banyane ke ba kere le ntse ke le sone enong e eh, morago ga go ga go na le seemo se sa bogoletse a o o sa tshoga gore mara a a ke tla nna le motho mara a ba ka mpona ba ka tla mo go nna yo ai so tsana mo mo be ke sa tshepi le hanyane be ke sa ipone e mm. ebile ke rile ke tlo mo bona seemo sa ka from gona mo ka re awa o ra gore o padile ka ba le motho o padile o ba le molekane ka lebaka la gore ke lebeletse gore a se a ntšhi motho a kana kry-a motho a golofetse a rena ke a mo rata a sa golofala o inao kry le motho o ba le lerato wa o nrata a nrata mm. ke le sone ga ga le tshumulla tla mo go wena le tshumulla ka tsa marato a ono a ono na le tsholofelo ya gore go tla feletse go na lenyalo go tsena re e ya ne ke kgolagano engwe fela ja ka di relationship tse dingwe fela ke ja tshe ke tsena tshepo ya go ka se ka re lenyalo mara ke rile ke bona ka mokgwa a leng ka ona ga ba ga ba le tsheponyana gannyane re motho mong re ka nna le ena re nyalane mara o ntse go ya o ya ke setse ke mmona gore ke motho ka bona rawa mm. ke motho e le goreng e serious ke mm, mm, feleletsa tomataba tsa goreng ya nna mm-hmm. eh ba ba gaufi le wena ditsala le balosika eh ba ba khuile go nna bonolo mo gwena go gore mo go bone gore ba go amogele eh le gore kgone go tswela pele ka botshelo ba gago yo a ho se se ka mo mo mo di taleng tsan ba bona ba lo reng le bona ba no ba sa sa kota mara mo ntse ba bona ba ile ba tsamaya ka le ba ka hore a ntse di tshoni kana lo re a re kae kae okay go etele nna ke tetla ka go etela so e ba setse ba naana gore rena ke rena re tlo tshelang re etela ena so e, e setse e ba taba e nngwe mara ba bangwe bona ke sana le bona le yona jane le nnong ba sancheka ba sa botsitse gore o ntse o ya bjange eshapo na kgandile tse di so mm, mm, mm, a re boele ko molekaneng wa gago gore eh a o ile go motserere sebaka kana lobaka gore a itse le go ithuta le go amogela seemo sa gago kgotsa go nile bonolo fela mo go ena o iponela lerato fela wena mo go ena eh, o bolela nnete ona ne o le boima ena nnete re le mo ena bo le boima mara ka lebaka la gore le ena ba ithatela e motho wa gae a mo ena gore o ra gore o tshwanetse a ithute dilo tse dintšhi gore mm. bophelo ba ka le ba gae go be betere but mm. ile ithuta ka pela mm. ke mo ke re ke nano ka re bo le bonolo mo yena mm, mm, ke fitlhela le nne o kare o sana le lete ntsi tse e leng o nthusa ka tsona ka mo ntlong ke a tse e leng ke kgone go di fitlhelela yena ke yena a kgone go fitlhelela a kgone go nthusang ka tsona so ke nana gore o sharp go bokhutlong go na le um mošwa jaaka wena jaana go na le mosadi jaaka wena jaana go na le lekgarebe jaaka wena jaana um ka gongwe o fetsa go utlwa le go itse gore o na le seemo sa bogwele mme o itlhobogile mo go tsa marato molaetsa mogolo mo go bone o ka bara o reng gore motho o itlhobogile gore a batho ke batla mponang ka seemo se sa ka sa bogwele se o bara o reng ga o ba rotloetsa molaetsa o nka botsa batho ntle ba le gore ba tlhakane le bogole or eh situation se sengwe le se sengwe se le gore motho o tlhakanang ka sona a se ka e tlhobo wa phela a emelle a lwe a rapele haholo ka lebaka la gore modimo o teng modimo ke ena a itseng a ka se ofe morwalo o le wa o palela wa bona gore o ka se kgone o emela but nka botsa motho gore a se e tlhoboa a phela mm -hmm. Hmm. a amohele a tswele pele ka bophelo as long as moya wa hae o sa le mo nameng ya hae o ra re wa phela o ra re o tsana le purpose mo bophelong mo lifeng o tsana le le tse dintsi tse le gore a ka di dira a ka change bophelo ba motho mongwe or a ka change bophelo ba hae or situation sa hae ka mokgwa se leng ka ona ka mogopolo wa hae le ka mokgwa a naganang ka ona hmm. le na le dingwaga tse kae le le mo lenyalong wena le molekane wa gago re na le two years ya lenyalo mm. ya relationship re na le eight years wow okay <laughs> ra lo lebogisa keretso lampele fela jalo go tshwarana ka lorato le tshegetsane go nne le kagiso magareng ga lona re loeletsa masego le matlhogonelo a kere ke a leboga ra leboga ke lothendo seromula re ne re buisana le ene fela jalo ka tsa eh, marato o ntse o na le seemo sa bogwele mme jaaka re utlwedise ba bantsi gore o se ka ikopanye ebile o seke bebebe wa itlhoboga ka tsa marato ga o na le seemo sa bogwele ba teng ba ba ka go bonang ba teng ba ba ka go ratang ba go amogela ka mokgontseng ka teng aha ke yone pelo e ja serati